hello everyone welcome to bose corner gist tv if na today na na dem go dey pose dey waka kurikere say you dey think am whether you go subscribe to my channel abeg make you revise make you subscribe make you hit the notification bell so dat anytime when i dey bring new videos dey come you dey get am you go dey get alert so my correct correct pipo those one dey go dey watch me dey come dey come back dey go almighty god go bless you una i no take una for granted i no take una for granted so my correct correct people, this video wey i wan give una so una go like am una go share am out una go share am well well like am well well so we go sit down here together, watch am god bless una bye my people. hmm funke akindele stepson na him come Monk and come blast am pikin wey dem no train so na shebi una know say recently na funke with di husband dey trend now of recent for social media so say her husband come dey get issue her husband come go eh, london so say as because of say eh, internet dey begin catch fire because of their gist Now im make funke akindele with his husband jj They can begin talk for phone as I can they talk for phone and they just they pretend they gist for phone say love you This one say i missed you This one say i missed you too Now him stepson can they put here? after I don't put here, finish Can't come go You you can't go um, Eh, instagram come go write for there come go the monk, the woman you understand me una know say stepson nothing wey that boy not right. He say don't stay with his stepmother for two years his stepmother behind. He call no name when he not call di stepmom and meanwhile dis is step eh, funke don't put them for eh, this thing one na comment i call am When wen fuge uh, when she produce he put dis boy so one una dey see and know say that dat fuge husband get three children grown up boys before he come marry him. so my correct people, you see all these step children step brother step sister no if na mama na im no go do like that. so the truth be told about fun our funke una no say our care na person when they street anybody wey dey very strict dem go say e dey wicked even for we work play na no nonsense person even if una watch some of e video na so she dey act e dey act you understand maybe dis boy now e stepson wen e come dey come and begin mock am i no wan put eh, something wey go come cause me wahala for here you see where e come put am finish where with di husband say i love you i love you i miss you i miss you more na the boy begin knack something gboko gboko begin monk funke you understand me what kind of thing is that woman when you stay for two years your stepmother you dey live with her if he no love you maybe okay now that kind pikin now when e dey come into the father marriage you understand me you dey stay with your stepmother for two years maybe e dey try to bend am e dey try to make am bend now make e become something because that kind boy wey dey mock im mama wen dey mock his stepmother and the papa when they they quarrel so why that boy would be better boy The boy not be good picking. na you understand me i'm sorry to say that boy not be good picking. e dey mock i don't know why stepson or step children step everything i don't know why dem they behave like this. i don't see am before i don't see this kind thing before not be me e happen na my mother e happen to anything step something step picking e dey always be problem for marriage especially if dem carry the pikin begin stay and di woman dey very strict you know and na the handle the way dem take handle di eh, children na e go take handle am and as you know say for nigeria one thing wey i find out for nigeria because last time funke workers dem dey say funke wicked that is not wickedness she is strict if she no sharp na no go do the work so she's very very strict Now im be strict to be strict is not anyway sometimes I go where we never see be like we dey call am say na wickedness so now we no go know wetin the mother come talk me i no fit join that small boy now full get step mother uh, eh, step son as e dey mock am dey blast am for internet because funke and im husband dey quarrel no house wen dem no dey quarrel no house no no matter how e sweet somebody dem must quarrel e non dey e non dey they are not brothers even brothers no dey quarrel eh brothers and sisters dey quarrel husband and wife wey e be say dem come from two places, dem must quarrel na no place when e dey okay everybody say okay see steps on you guys should not eh, man no carry the thing you don expect the stepson to love her so depends on the man now the husband now making take care of that child so make na know wetin happen The boy mama can't go come out na can't go write say no make they not blame me pikin say pikin na minor say na 17 years old say na minor see I'm o di boy na adult o oh, don't grow when they stay with eh, the woman you understand me some children eh some are very lucky hmm some children they you dey very lucky some children steps children if you stay with them, they go dey good some no dey good at all especially all these boys they are no good at all depends on how uh, im mama say na minor eh, never reach eh, teenage say na still teenager seventeen years na be minor remain small small. make e be eighteen years na e dey call minor na im make am come dey mock his stepmother instead of you to come out to give public apology to your your um, how will I say your pikin stepmother to say I am sorry for what my son did. You can't dey say na minor. In, in uh, eh, beg my this boy not gonna spoil your your papa. Leave your papa and your mama marriage alone. Leave them alone. Stay out of it. Stay out of it. You are too small to come to social media and start talking. You stay with somebody for good two years. If she is weaker, you cannot stay with her you understand me so if you know you are tired instead of you to spoil your parents your father's marriage go and stay with your mama you get mama go stay with your mama leave your papa marriage and your stepmother alone you understand if not even find out well now now see say now him be the person when go they put am for internet you understand me Now him go they put everything wey dey happen for internet you understand me so my correct people. as i see this one now i say okay oh, make i come touch light am make i still let now see know wetin dey dey nest. how funke stepson how e take dey blast how e take dey sing the monk after her papa say i love you and i this one say i love you more i missed you maybe they are just trying to know because dem know say some something dey there na person right when dey house na im dey tell the other one when dey house i say food dey house so my correct people make i go leave una for here so we'll meet for another video so make una subscribe uh, to my channel leave your comment guys on what you think about this video so my correct correct people my name not dey change e still remain one and only Boss corner tv bye for now